murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti z'ijwi ry'amerika mwirangwa amahoro muri kumwe na jeffrey mutagoma mbahaye ikaze muri iyi gahunda iwanyu mu ntara muri uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa virusi ya korona mu gihe mu rwanda ingamba zo gukumira icyo cyorezo zatangiye gutuma bamwe mu banyarwanda bagorwa n'imibereho babitangaje gutyo nta n'inoti y'igihumbi mfite mu rugo pe byatuyobeye byatuyobeye niko navuga barahagaraza kabitura imana imana yonyine kabisa nta kindi kintu kigomba kubera yose imana yonyine abo ni bamwe mu baturage batangiye kuremererwa n'imibereho nyuma y'ifatwa ry'ingamba zikaze zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona iyo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure mbere y'uko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara ariko reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
igihugu cya kamerune cyo ku munsi w'imana cyaratunganije amatora mu gice kivugwamwo ururimi rw'icyongereza aho uruhagarara rwatumye bayunguruza haraheze indwi zitandatu abantu bashika ku bihumbi amajana ane nibo bari batekanijwe kwitabira ayo matora aho umurwi w'amatora uvuga ko yagenze neza akanama kubahiriza ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu karafuse amatora yo mu kwezi kwa kabiri itariki y'icenda mu makaritsiye cumi mu buraruko bushyira uburengero hamwe n'imwe mu bumanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu intara zibiri zivugwamo icyongereza zirimo uruhagarara rw'intambara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abiyonkoye kuri leta basaba inama nshingamateka na sena z'ubufaransa byo ku munsi w'imana zatangaje ko igihugu kiri mu bihe byo gukora ibyihutirwa mu gisata cy'amagara y'abantu mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona muri icyo gihugu izo nama zararekuriye leta y'ubufaransa gukoresha ububasha bwo ibyo bihe bidasanzwe bizomara amezi abiri kuva umunsi byemerejwe ko kandi bishobora no kuzokongerezwa ubufaransa kuva ku munsi wa kabiri ibintu nka byose byarahagaze aho ingendo hanze y'igihugu zizokorwa mu bya nkenerwa gusa kugira barwanye uwo mugera umaze guhitana abantu barenga amajana atandatu hamwe n'abaharurwa mu bihumbi bawanduye
washington ijwi ry'amerika umutegetsi kizigenza wa irani ari kameneyi yashikirije ejo ku munsi w'imana ko igihugu ciwe kitazigera cakira imfashanyo iyo ari yo yose yo kurwanya ikiza ca korona ivuye mu gihugu c'abansi atumbereye leta z'umwe za amerika kameneyi avuga ko atakwizera amerika kuko ngo ishobora kwinjiza mu gihugu ciwe umuti atakindi uzokora atarukongereza uburakari bw'uwo mugera irani ni kimwe mu bihugu byakozwe ko n'uwo mugera hamwe n'ubutaliyano esipanye ndetse n'ubushinwa perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump irani yashikirije ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri ko amerika yiteguye gufasha irani kurwanya uwo mugera mu gihe abategetsi b'icyo gihugu bo bimusaba leta ya afghanistan n'abatalibani ejo ku munsi w'imana baratanguye ibiganiro vya mbere vyo guhanahana abanyororo intumwa idasanzwe ya leta z'umwe za amerika muri afghanistan zarmaye karizade yavuze ko ivyo biganiro bifashijwemwo na amerika hamwe na katari amasezerano yo kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa kabiri yatewe ko imikono na karizade hamwe n'umutegetsi w'abatalibani idoha muri katare agamije kurangiza intambara ndende abanyamerika batanguye kuva ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe n'amasezerano asaba ibohorwa ry'abarwanyi b'abatalibani barenga ibihumbi bitanu bafunzwe na leta ya afghanistani hamwe n'abajejwe umutekano ba afghanistani barenga igihumbi bari mu minwe y'abatalibani
washington ijwi ry'amerika
abategetsi b'ubugiriki barahagaritse abanyeturukiya cumi n'umwe bagirizwa kuba bagomba gukora iterabwoba inyuma yo kugundura aho banyegeje ibirwanisho byinshi hanze y'umurwa mukuru atene abategetsi bavuga ko abo bakekwa ari abo mu muhari revolutionary peoples liberation party front umuhari, we, umuhari wagenywe na turukiya leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubumwe bwa buraya ko ari umuhari w'iterabwoba ntibiramenyekana uko bategekanya gukoresha ibyo bigwanisho ariko abategetsi b'iperereza muri icyo gihugu cy'ubugiriki bakeka ko bariko bitegura kwinjira muri turukiya kuhagabayo igitero turukiya yamye yagiriza ubugiriki gufasha no kubika abanyeturukiya bakora iterabwoba ariko ubugiriki bwo bwamye bubihakana inyuma y'aho leta ya croatia itegekeye ko atabantu barenga babiri bakwiye kugendera hamwe mu gukinga ko ikiza ca korona gikwirakwira ico gihugu ejo ku munsi w'imana carahuye na nyamugigima y'igipimo ca manyitide zitanu n'ibice bitanu abategetsi bavuga ko umurwa mukuru zagrebe ari wo wasinzikaye cyane ariko nta muntu yasize ubuzima iyo nyamugigima yumvikanye ejo ku munsi w'imana
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru noneho iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara y'umunsi tuyihere mu rwanda aho abanduye virusi ya korona bamaze kugera kuri cumi na barindwi amabwiriza mashya u rwanda rwafashe mu mpera z'icyumweru dusoje kwirinda icyo cyorezo yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose gusa hari abavuga ko kuyubahiriza byabananiye abo barimo abafite amikoro make batuye mu murwa mukuru wa kigali nk'uko tubibwirwa na eric bagira ubusa
moto zihinda zirahindira mu mujyi wa kigali ku munsi wa mbere amabwiriza mashya yo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona atangiye gushyirwa mu bikorwa nubwo ziri guhinda ariko ntizitwaye abagenzi nk'uko byari bisanzwe mu yindi minsi mbere y'aya mabwiriza mashya yasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ahubwo urahura n'umuntu umwe kuri moto wenyine cyangwa avuye guhaha icyakora ku ngendo zitari izangombwa zabujijwe mu gihugu hose zirasa n'izitubahirizwa uko bikwiye bamwe muri ba ntaho nikora mu mujyi wa kigali bakavuga ko gusabwa kuguma mu ngo zabo bigoye na cyane ko barya bavanye hanze ahantu bari guhaha tugomba no kubatwaza tukabageza mu ngo natwe tukabona amafaranga yo kurya umuntu ari guhaha akabura umuntu umutwaza bikaba ngombwa yuko ashaka umuntu umutwaza ariko ibyo biri muri za ngendo zitari ngombwa ni ingendo ukorera make ugasubira mu rugo kubahiriza amategeko ya leta udakoze ntabwo warawe uri ugomba gukora ugashaka ikintu cyo kurya mwe muri kwigendagendera nanone hari igihe ureba kuba uri mu nzu n'imitsi itakora ugomba no kujya hanze ukananura amaguru ariko wirinda ko mugendagenda kandi ingendo nk'izi zitemewe umva ariko se urabona nkawe nk'umunyarwanda nkatwe turi abanyarwanda urabona turaguma mu rugo biri bumere bute hari umuntu ufite abana batatu hari umuntu ufite abana bane hari umuntu ufite umugore hari umuntu uri mu icumbi urabona ukwezi kurashize urabona ari bwishyira iki abana bari burya iki kandi yaryaga ari uko yahagurutse akajya kubashakira ibyo barya kuzubahiriza birabagoye rero kubyubahiriza biratugoye rwose hirya no hino mu mujyi wa kigali uratambuka ugasanga abantu barahaha bajyana mu ngo zabo ku buryo n'abari mu ngendo zabujijwe intero n'imwe uramubaza akakubwira ko agiye guhaha cyangwa kwivuza profeseri anasitazi shyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru asobanura iby'izi ngamba nshya yasabye inzego z'ibanze gukora iyo bwabaga zigakumirira hafi izo ngendo za hato na hato mu rwego rwo gukumira covid 19 ndasaba rero rwose ko inzego z'ibanze zifata iki gikorwa nk'ikintu kidasanzwe ikintu cyo kurinda iki gihugu cyo kurinda abaturage kubera ko nibwo buryo bwonyine buri butume iki gihugu gishobora gukomeza gutekana nibwo buryo bwonyine buri butume dushobora gukumira iki cyorezo n'izi ndwara n'abafashwe tukabasha kubakurikirana kuko nibitangira kujya ahantu henshi ntabwo byaba ari ibintu byatworohera hanyuma aho baza gukenera ubufasha inzego z'umutekano zirahari naho ubwo bufasha bwatangwa bimwe mu bice by'umujyi wa kigali hari hakunze kurangwa urujya n'uruza rw'abantu biboneka ko rwagabanutse ku buryo bugaragara nk'ahazwi nka karitiye matewusi komerisiyari n'ahandi urahagera ukagira ngo ni mu matongo icyakora mu bice bya nyamirambo ho birajya kuba ikinyuranyo inzego z'ibanze zigakomeza kubahozaho ijisho zibabuza kwegerana nk'uko twasanze bwana iburahimu siwomana ushinzwe umutekano mu mudugudu w'intwari mu murenge wa rwezamenyo i nyarugenge mu mujyi wa kigali afatanije na bagenzi be uko babigenzaga abantu bose ntabwo bumva kimwe neza ariko uko bishoboye kose barimo kubyumva turajyana tukababwira natwe nk'abayobozi b'ibanze ko bagomba kutegerana cyane cyangwa umwanya metero imwe niyo mpamvu turi hafi yaho n'icyo gikorwa kirimo kubera gisagara cy'ubucuruzi ingendo zitari ngombwa zo bari kuzumva kugira ngo bagume iwabo
ibyo byose twagiye tujya no mu ngo rwose tukayibabwira bakatubwira yuko impamvu nabo babyumvaniye ikintu gikorwa kireba umuntu wese umunyarwanda ari we wese akaba ariyo mpamvu bo bava mu rugo bagiye nko guhaha natwe twabona ko agiye guhaha ko tuba tubazi muri karitsiye mu zindi ngamba zafashwe n'uko amaresitora akomeza gukora ariko ba nyirayo bagapfunyikira abakiriya babo ibyo kurya bakabitahana ibizwi nka tekawe mu rurimi rw'icyongereza ariko kubera bamwe mu babaganaga ngo bahisemo guhaha bajyana mu ngo zabo kandi n'imirimo yahagaze hafi ya yose abagana amaresitora nabo ngo niyanga kandi nabwo ngo ni ingaragu bwana jire dusenge umuyobozi wa tamuta muri resitorenti nyamirambo ngo ibihombo byanze bikunze bizabageraho bo igihombo ntabwo cyabura ni ukuvuga ngo nimba abantu ku munsi yinjira nk'abantu barenga ijana urumva hashobora kuba hakwinjira nka makumyabiri mirongo itatu gutyo kuko kuva mu gitondo urumva tugeze nko mu ma saa yine niba twatangiye saa moya urumva ngubu bimaze ntabwo barenga nko mu cumi cya cumi n'atanu urumva igihombo cyo kirahari nyirizina kugeza ubu minisiteri y'ubuzima iravuga ko abamaze kwandura covid 19 basaga cumi na batanu bose bari kwitabwaho kandi bameze neza ariko ngo ntibibe umwanya wo kujenjekera izindi ngamba nshya zashyizweho uyu ni dr daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima kugeza uyu munsi wa none rero ubundi tugira aho twakirira abafite ibyo bimenyetso by'ibanze tukanagira n'ahandi twakwakiriramo abarembye bakeneye kwitabwaho by'umwihariko bahabwa umwuka se bongererwa umwuka cyangwa se bakurikiranwa by'umwihariko kugeza ubu aho hantu nta murwayi n'umwe turinjizamo kuva twatangira bivuze ko bimeze neza amakuru mfite kugeza mu gitondo cya none ntawe urajyamo icyo rero ni icyizere ni icyizere ko kitagomba gutuma abantu basuzugura ikibazo cyacu dufite ntabwo dushaka ko abantu babifata nk'aho ari indwara yoroshye noneho baze bidegembya bazi ngo ntacyo bitwaye amakuru kuri iki cyorezo ingamba zifatwa bya hato na hato bitewe n'intera kiriho ku rwego rw'isi arahindagurika umunota ku wundi ni ibintu bisaba guhozaho amabwiriza mashya yashyizweho n'ibiro bya minisitiri w'intebe biteganijwe ko yazambara iminsi cumi n'itanu ishobora kongerwa abasanga bigoye bagatanga uko byakagenze biriya byumweru bibiri urebye nkatwe ku banyarwanda hari abantu badafite ubushobozi bwo kugira icyo babona ntabwo byoroshye biragoye cyane cyane urebye ko hari abantu barya ari uko bagiye yaba wenda abantu bari kubyubahiriza nk'amabanki arahari wenda akaba yashyiraho nk'inguzanyo yo guha abantu ibyo kurya nabyo byashoboka bishobora kunganira ba bantu baba bari mu ngo bakora bavuga ati turarya ari uko twagiye iyi leta nayo yakagombye kugira umusade nayo iduha ikareba umuntu uko ameze ikareba ikintu imufashaho umuntu aragenda ajya mu nzu aryame n'urubyaro n'umugore amaherezo araba yayo aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze mugenzi wacu eric bagira ubusa noneho tunyarukire rusizi ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo atubwire uko byifashe izi ngamba nshya mu bijyanye no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19 zatangajwe ku mugoroba wo kuwa gatandatu ushyira ku cyumweru zirimo guhagarika urujya n'uruza ku mipaka ndetse no hagati mu gihugu ku bava mu ntara bajya mu zindi cyangwa se abava mu turere bajya mu tundi keretse gusa ku mpamvu zihutirwa zirimo nk'iz'ubuvuzi izo kandi zirasaba abaturage kuguma mu ngo keretse ababa bagiye guhaha ibiribwa cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa ku birebana n'uku guhagarika urujya n'uruza ku mipaka u rwanda ruhana n'ibindi bihugu twanyarukiye ku mupaka wa rusizi ya mbere kureba uko byifashe nubwo ku munsi w'icyumweru n'ubundi ingendo zabaga zisanzwe ari nkeya ariko kuri ubu bwo nta nazo mu minota isaga mirongo itatu twahamaze nta mugenzi n'umwe yaba uwinjira cyangwa se uwasohokaga twahabonye amaduka hafi ya yose yakorerwagamo imirimo y'ubucuruzi ku mupaka arafunze uyu ni umwe mu bayakoreragamo natwe twagurirwa n'abakongomani none umupaka urafunze turagurirwa n'abandi nicyo kibazo nyine mfite impungenge y'ibirayi nashyize muri depo kuko nta muntu wo kubigura uhari twagurirwa n'abakongomani gusa cyakoze ejo natagira impinduka iba ntiyashaka imodoka akabipakiramo bwa kabiri akongera akabizana ni kamembe nakareba ko wenda babigura kuko ntabwo byaguma ku rusizi bigumye ku rusizi byakwangirika icyakora kugera mu mujyi wa kamembe ho nubwo atari benshi ariko abantu baragendagenda mu muhanda ndetse baracishamo bakaganira mu matsinda mato mato aba tubasanze aho basanzwe baza gutegerereza abashobora kubaha akazi aho bakunze kwita ku ndege kurya k'umuntu ni ukuva uvuye gukorera hanze nibyo byatumye tuza hano bitewe n'uko niyo maramoko yacu hano niho dushakira ibyo kurya amabwiriza yatanzwe ariko kuza hano urabona n'ubundi twaramukaga tuhaza tuje gushaka akazi ariko kubera amabwiriza yabaye turi kwicara dutandukanye ariko nta n'akazi kaboneka usibye yuko nyine imibereho imeze nabi nta kintu tuba twasize mu rugo imibereho yacu ya buri munsi twayikuraga hano iki kibazo cy'abaturage bagendaga mu mujyi wa kamembe mu gihe amabwiriza bibuza ubwo yari mu kiganiro kwishyirwa mu ngiro ry'aya mabwiriza mashya kuri televiziyo y'Igihugu Minisitiri Shyaka Anastase uyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yakigarutseho by'umwihariko tugize imana bariya baba ari abayobozi bagenda bagira ngo barebe ko aya mabwiriza arimo yohere- yo- yubahirizwa ibi bintu birasaba guhozaho birasaba imbaraga nyinshi birasaba n'itangazamakuru natwe duhozeho tubivuge kenshi aho bitagenda tuhabone kugira ngo tuhakurikirane tubikosore nta bundi buryo turi bushobore guhangana n'ibi bintu icya kabiri abayobozi bose bari bakwiye kuba aribo bafata iya mbere wenda akaba aribo baba bari hanze da ariko nabo wenda ntibegerane bo hanze bareba ko aho hantu bayobora koko hari umutekano usesuye w'abaturage kuko niko twagifashe twafashe nk'ikibazo gihungabanya umutekano w'abantu gusaba abaturage biganjemo ba nyakabyizi n'ubwo uburemere bw'iki cyorezo ndetse n'ingamba zafashwe bavuga ko babyumva ariko ngo ntiborohewe n'ubwo buzima kuko bari batunzwe no kubara ubukeye imibereho urumva nyine yo mu ngo nkanjye wenda ndi kwiyeraho urugero ufite abana bane no mu ikode n'ibiki byose ugira amafaranga nkorera ari rasiyo y'uwo munsi njya gukora nyine mvuga ngo ni uyu munsi tu ni ukuvuga ngo ntagiye ubwo ntakurya ishusho y'ubuzima turabona nta kigenda kuko nimba twayaga buri munsi ari uko twaje hano urumva ni ibintu bikomeye kugira ngo muri ibyo byumweru bibiri tube tugihumeka inzara niyo irabanyishe cyane kuko ubwiteganyirize bw'iminsi izaza mu mujyi ntabwo duku- dukunda kubugera nkatwe dukora nyine buri munsi dushaka ama- u- amaronko y'umunsi nyine gutyo tu aha rero bigatuma kuri bamwe basaba ko leta yagoboka nibura ikabafasha kubona ibibatunga muri iyi minsi ibikorwa byose byahagaze ikibazo dufite hano ni icyorezo ni ngombwa kugikumira kuko ni ikintu cyugarije isi yose ariko mwadukorera ubuvugizi wenda leta natwe ikareba uko yatwita ku kibazo cy'inzara kuko imibereho yo mu ngo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bwo gushakishiriza hanze burahagaze njyewe ndumva wenda nk'umuntu urya ari uko yahagurutse umuntu utishoboye muri rusange wenda nka leta yamufasha mu bijyanye n'imirire wenda mu gihe ibintu bitarajya mu buryo ku buryo umuntu yahaguruka agakora kuko nubwo bimeze utyo turi aba leta nitwe mutungo w'igihugu kugeza ubu minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu magenzura imaze gukora yasanze abantu cumi na barindwi bamaze kwemezwa ko banduye covid-19 mu rwanda barahuye n'abandi bagera hafi kuri magana arindwi benshi muri abo bakaba ari abari mu mujyi wa kigali ariyo mpamvu yo guhagarika ingendo hagati y'intara n'uturere cyo kimwe no kubuza abantu kuva mu ngo mu gihe nta mpamvu zihutirwa mu gihe izi ngamba zizamara iminsi cumi n'ine ziri ku munsi wazo wa mbere impungenge z'imibereho zikomeje kuba zose ku bari babayeho bakorera ibibafasha kurenza umunsi bamwe bati babitangaje gutyo nta n'inoti y'igihumbi mfite mu rugo pe byatuyobeye byatuyobeye niko navuga ahadagazamuka bitera imana imana yonyine kabisa nta kindi kintu kigomba kubera iyo si imana yonyine temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda muri uganda hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona perezida yoweri museveni w'icyo gihugu yasabye abaturage guhagarika ingendo no gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi muri icyo gihugu ignatius bahizi nibyo atubwira ibaye inshuro ya gatatu umukuru w'igihugu afata ijambo ridasanzwe rigenewe abanyagihugu bose mu cyumweru kimwe ariko ikiza ku isonga mu byo avuga byose ni ugukangurira abantu ukuntu bakwiye kwirinda icyorezo cya virusi ya korona akimara gutanga ijambo inshuro ya kabiri ku mugoroba wo ku wa gatandatu ubwo yatanze amabwiriza mashya yo kwirinda arimo guhagarika ingendo z'abinjira n'abasohoka mu gihugu baba bakoresheje indege imihanda cyangwa amazi itegeko ryagomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane nyuma y'amasaha ane yonyine minisitiri ushinzwe amagara y'abantu yahise atangaza ko umurwayi wa virusi ya korona wa mbere mu gihugu yamaze kuboneka uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yageze ku kibuga cy'indege mu rukerera rwo ku wa gatandatu ari mu ndege ya ethiopian airways ariko abashinzwe iby'amagara y'abantu ku kibuga cy'indege bahita bamumenya hakurikijwe ibipimo by'umuriro yakorewe byasanze afite umuriro urenze usanzwe nuko bahita bamwihutishiriza mu ivuriro rya entebe ryateguriwe abarwayi b'iyo virusi abandi mirongo inani na batatu bari muri iyo ndege nabo akaba barimo gukurikiranwa nabi by'ubuzima nyuma y'iri tangazo perezida museveni yahise afata irindi jambo abwira abanyagihugu zimwe mu nzira z'iyi virusi yagakoresheje kwirakwira mu gihugu vuba na bwangu nk'ibigo by'uburezi n'amasengero ko ubu byafunze mu gihugu cyose ko iki kimugoye ari ukuntu yohagarika imodoka zitwara abagenzi ariko ko zo zikemerewe gukora This p- public transport is where you get these people who are sitting together in a bus.
ati mu modoka zitwara abagenzi niho haba hari abantu begeranye cyane ibi nibyo ngitekerezaho kureba ukuntu tuza kubikemura ariko by'agateganyo nasabaga abantu bose ngo niba udafite imodoka yawe ipikipiki cyangwa se igare wirinde gukora ingendo guma muhiri wawe ubwo bucuruzi ukurikiye bwaba butegereje ariko ugakiza amagara turaza kugerageza kureba uko ku bigo by'imodoka zitwara abagenzi hose twashyiraho utumashini dupima umuriro w'abantu nkaba nsaba ba nyiri imodoka n'abayoboye ibyo bigo kwirinda gutwara umuntu wese ugaragaza ibimenyetso by'ibicurane
embarkation and disembarkation points.
nk'uko umukuru w'igihugu yari yategetse urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baba bakiye mu mwanya ku mazi cyangwa ku butaka bihita bihagarara guhera saa si z'iri joro ku isaha y'akarere ka afurika y'uburasirazuba uretse imodoka n'indege zitwara imizigo kandi nazo ngo akaba zidakwiye kubamo abantu barenze kuri batatu nyamara indege z'umuryango w'abibumbye zikora ibikorwa bitandukanye birimo ibyo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye by'akarere kandi zifite icyaro gikuru mu mujyi wa entebe zo ziracyafungura imipaka kimwe n'indege hamwe n'imodoka z'ubutabazi hagati aho mu gihugu cyose za misa n'ukundi gusenga akaba zakorewe ku mateleviziyo amaradiyo hamwe n'imbuga nkoranyambaga nka facebook kandi amakuru aturuka hirya no hino mu gihugu yerekana ko abasirikare bamaze gushyirwa ku mipaka yose ndetse no mu tuyira duto duto twinjira nangwa dusohoka mu gihugu ku mipaka itandukanye kugira ngo bakome imbere abantu bashaka kwinjira mu gihugu cyangwa kwambuka bava mu gihugu kubera ko byabujijwe Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda tukivuga ku bya virusi ya korona imaze gukwirakwira mu bihugu byose hafi ku isi umubare w'abamaze kuyandura hirya no hino ku isi ukaba urenga ibihumbi magana atatu na mirongo itatu abamaze guhitanwa nayo bo bararenga ibihumbi cumi na bine na magana ane naho abahanga bagerageje gusobanura inkomoko n'uko iyo ndwara iteye hari abandi bantu bafashe imigambi yo gukwirakwiza ibihuha mu rwego rero rwo kubakangurira kwita ku buzima bwanyu ijwi ry'amerika ryahagurukiye kubagezaho amakuru nyayo ibisobanuro birebana n'iyo ndwara n'ibyo umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana atubwira ikibazo cy'ingenzi kurusha ibindi buri wese arimo kwibaza kuri virusi ya korona ni icyo kumenya uburyo bwo kuyirinda igisubizo kuri iki kibazo ariko ni ingorabahizi ese iyi miti yabugenewe yica udukoko cyangwa gukaraba amazi arimo umuti wica udukoko tuba turi mu ntoki byakurinda kwandura iyi virusi kuba umuntu yarya tungurusumu kuko yongerera umubiri ubudahangarwa gukoresha se imiti yica amavirusi cyangwa se bya byuma byumutse intoki umuntu amaze kuzikaraba byo byakurinda iyi virusi ni byinshi abantu bakomeje kwibaza nanone inzobere dr elizabeth radin wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya colombia aradusobanurira icyo abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwakoreshwa mu kwirinda umuntu ntiyandura iyi virusi ya korona covid cumi n'icyenda mu mitwe y'abantu hari byinshi barimo kwibaza kuri iki cyorezo yemwe hari n'ibihuha bitari bike birimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'inama n'amayeri abantu bakoresha birinda iki cyorezo ariko nyine nta bihamya biraboneka byashimangira ibikomeje guhwihwiswa ikindi cy'ingenzi abantu bakwiye kwitwararika mu gihe hadutse icyorezo ni ugushaka amakuru nyayo yizewe kandi adahindagurika buri kanya nashishikariza umuntu wese ukeneye amakuru arebana n'iki cyorezo ko yajya ku rubuga rw'ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo cdc akadomo gov niho yabona amakuru yumvikana mu buryo bworoshye n'inama z'ibanze umuntu yakwitwararika akirinda kwandura no gukwirakwiza iki cyorezo aha rero hari ibintu bike by'ibanze ukwiye kwitaho niba nta muriro mwinshi ufite ukaba utarwaye inkorora cyangwa ibicurane icya mbere irinde guhura n'umuntu wanduye virusi ya korona icya kabiri ureke kwikorakora mu isura icya gatatu karaba intoki inshuro nyinshi zishoboka ukoresheje isabune n'amazi meza mu gihe cy'amasegonda nibura makumyabiri cyangwa se ukoresha rukoro igenewe kwica imyanda n'udukoko two mu ntoki izo nizo nama z'ibanze ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no kurinda indwara z'ibyorezo kirimo gutanga niba kandi ufite umuriro ukaba ukorora guhumeka bikaba birimo kukugora cyangwa se ukaba warigeze uhura n'umuntu wanduye virusi ya korona cyangwa wageze mu bice iyi virusi yagaragayemo ugume mu rugo niba kandi ugiye kwiba kwivuza wambara agapfukamunwa wirinde kwegera abandi mubana mu rugo uhanagura ahantu hose wakoze kandi uhamagara umuganga mbere y'uko ujya kumureba ndetse ntunagire abantu ugenda usuhuza kugira ngo nawe utabanduza ibi ni ibintu buri wese yakora akirinda arinda n'abandi ikindi navuga ni ku baganga cyangwa se abandi bakora mu rwego rw'ubuzima kuri bo ni ngombwa kwambara udupfukamunwa kuko bo baba bafite ibyago byinshi by'uko bahura n'abarwayi ariko ku bandi bose ni ukwirinda kwegerana n'uwanduye virusi bakirinda kwikora mu isura nko ku munwa ku mazuru no ku maso kandi bagakaraba intoki n'isabune cyangwa rukoro yica udukoko na virusi kugeza ubu ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese utaranduriye virusi cyangwa utaranagaragaraho ibimenyetso byayo yakwambara agapfukamunwa utwo dupfukamunwa muturekera abarwaye cyangwa abagiye ku mavuriro bagaragaje bimwe mu bimenyetso by'iyi virusi ku mbuga nkoranyambaga haracicikana amafoto y'abantu bambaye udupfukamunwa nk'uburyo bwo kwikingira ngo batandure iyi virusi ese twavuga ko kwambara agatambaro gakingira umunwa ari uburyo nyabwo bwo kwirinda kwandura iyi virusi dr elizabeth Well, I'm saying the recommendation right now is not for kugeza ubu abantu bazima ntibakwiye kwambara kudukingira munwa abagirwa inama yo kutwambara ni abagaragaje bimwe mu bimenyetso bya virusi ya korona kimwe n'abaganga ku bindi abantu bibaza basura rwa rubuga rw'ikigo gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo bakahasanga amakuru to be wearing a mask in everyday life right now.
birasa nk'aho kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu yiketseho ibimenyetso bya virusi ya korona ari ukugira ngo imugumeho wenyine yirinde kugira undi yakwanduza aho aca hose yerekeza ku bitaro byaba ariko biri cyane rwose niko biri ikindi kibazo ngize kuri utu dutambaro dukingira umunwa ni icy'uko ahubwo bishobora kongerera umuntu ibyago byo kwandura kuko byoroshye ko yikora mu isura kenshi haba nko mu gihe ahindura utwo dutambaro n'ibindi It seems possible it would probably depend on the case. I guess byose birashoboka ariko byaterwa n'uko bimeze kuri buri muntu gusa nakongera kugaruka ku nama isumba izindi yo kwirinda kwikora mu isura umuntu akwiye kwirinda impamvu yose yatuma yikoraho naho ubundi icyo kwambara udupfukamunwa cyo si ngombwa uretse ku mpamvu navuze uyu munsi mu mateka kuri iyi tariki muri uku kwezi mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu abantu bagera ku ijana na mirongo itatu baguye mu mpanuka y'ubwato bwa nigeria bwarohamye mu nyanja hafi ya cameroon venuste nshimiyimana arabitwibutsa ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na gatanu ubwato bwari butwaye abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bwerekeje mu gihugu cya gabon bwarohamye bugeze ku nkengero z'igihugu cya kameruni mu nyanja ya atlantika hafi y'icyambu cya kiribi abagera ku ijana na mirongo itatu bari baburimo bararohamye abandi makumyabiri na batatu bararokoka abo bose bahise bajyanwa mu bitaro bya kiribi kandi leta ya kameruni ibishyurira amafaranga yo kwivuza ubwato bwari bwahagurutse ahitwa orone muri nigeria bwerekeza ku cyambu cy'umujyi wa porojante muri gabon bwari butwaye abantu bakomoka mu bihugu bya nigeria benin niger burkina faso na mali ubwo bwato bwari bukozwe mu mbaho z'ibiti bwari bupakiye cyane ku buryo amakuru avuga ko bwageze mu muhengeri bugashwanyuka abo bose bari baburimo bari bagiye muri gabon bajyanwe no gushaka akazi nibutse ko abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi basuhuka buri mwaka bagiye mu bihugu by'uburayi ndetse no mu bihugu bya afurika bajyanwe no gushaka akazi cyangwa se imibereho myiza dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru tubonereho no kumenyesha abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bitewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona muri iyi minsi dukorera mu rugo bityo ikiganiro muri isanga muri bwumve mu kanya kikaba ari icyahise mu minsi yashize ntituri buze rero kubasha kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo haba kuri telefoni cyangwa kuri facebook amakuru yacu yo muri aka kanya reka tuyahagarikire hano ndabashimira buri wese mwahisemo ijwi ry'amerika kandi mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha shimire fasi gabeho wamfashije kwegeranya kino kiganiro kuri mikoro genda jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza